iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigikubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri studio i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka uno munsi ni umunsi wa kabiri itariki cumi n'umunani z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave mu gitondo mutwumvira kuri metero mirongo ibiri na gatanu canke mirongo itatu na rimwe canke mirongo ine na rimwe ku mugoroba naho mukatwumva kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho dusamiranira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo nshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu kaze mwese abanditse ico cegeranyo c'ibinyoma baremeza ko icigwa cagizwe ku rwego rw'ubutungane kigaragaza ukutigenga k'urwo rwego kuva kera birangwa no gutegeka abacamanza mu ngingo bafata ivyo ngo bigakorwa n'urwego rutwara igihugu uyu ni umushikirizamanza kizigenza wa repubulika y'u burundi silvestre nyandwi yiyamiriza icegeranyo c'abahinga ba onu bavuga ko ubutungane bw'uburundi butigenga iyo nkuru hamwe n'iyerekeye inama nkenguz'amateka y'u rwanda yatanguye ingendo mu turere twose tw'igihugu ihura n'abayobozi hamwe n'abanyagihugu mu rwego rwo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wa demokarasi n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana uraho neza aloise uraho oriyane sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe yaraciriye urubanza umunyepolitike w'umunyekongo jean pierre bemba umunyororo w'umwaka umwe ku byagiriji byo gufumbatisha ibyabona mu rubanza yaburanishwa n'iyo sentare ariko ivuga ko atazofungwa bivanye n'imyaka yamaze mu munyororo Bemba atavuga rumwe na Perezida Joseph Kabila yari yararekuwe na CPI mu kwezi guheze abona gusubira mu gihugu ciwe gukora ibikorwa vya politike ndetse aranashikiriza kandidatire yiwe mu matora atekanijwe mu kwezi kw'icumi na kabiri ariko sentare ya Kongo yubahiriza ibwirizwa shingiro yavuze ko Bemba atemerewe kwitoza ku bwico caha yagirizwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI leta ya isirayeli nayo yatangaje ijo ku munsi wa mbere ko igiye kuzokwemerera abimukira igihumbi b'abanyetiyopiya muri isirayeli igitigiri gito ku banyetiyopiya ibihumbi umunani bifuza kwimukira muri icyo gihugu umushikiranganji wa mbere wa isirayeli benjamin netanyahu yashyikirije ko hari umurwi w'igihugu udasanzwe washinzwe ari nawe wemereye abanyetiyopiya baza bafise abana muri isirayeli kwimukira muri icyo gihugu abasigaye ibihumbi ndwi nabo bifuza kuja muri Israeli ivyabo ntawuzi uko bigiye kumera ivyo bihumbi umunani vyamuka ku bayahudi bafise amamuko muri Ethiopia basunitswe ku ngufu kwinjira mu idini rukristo haraheze imyaka ishika ijana leta ya Trump tukivuga ku kibazo c'impunzi leta ya Trump yaragabanije ibitigiri vy'impunzi yemerera kwinjira muri Amerika sekreteri wa leta ya wa leta z'umwe za Amerika Mike Pompeo yatangaje jo ku munsi wa mbere ko impunzi ibihumbi mirongo itatu arizo zizokwakirwa muri leta z'umwe za Amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda igitigiri gito cane cemerewe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani Mike Pompeo yavuze ko Amerika yiteze gutunganiriza impunzi zirenga ibihumbi mirongo itatu hamwe n'abasaba ubuhungiro bashika ku bihumbi amajana abiri na mirongo umunani mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda yatangaje ko imvo z'umutekano mu gihugu arizo nyamukuru zitumye haba iryo gabanywa avuga kandi ko ubuhinga bwahora bukoreshwa mu kugenzura impunzi wasanga bwemerera n'abashobora kuba bafitaniye isano n'iterabwoba mwamenya ko mu mwaka wa nyuma w'intwaro ya perezida Barack Obama leta yiwe yakiriye impunzi zishika ku bihumbi mirongo umunani na bitanu zose muri afurika imvura yateye imyuzure myinshi muri nigeria yarishe abantu barenga ijana amasanamu yaciye kuri televiziyo ejo ku munsi wa mbere muri nigeria yerekanye inzuzi z'ivyondo hamwe n'ibisakazo vy'amazu bigururwa n'umuyaga mu mabarabara abanyagihugu bamwe bavuze ko bahunze bataronse n'umwanya wo gutororokanya imfungurwa canke ibindi batunze hasinzikaye kuruta ibindi bice ni mu gisagara ca lokoja ahahurira inzuzi zibiri arizo benue hamwe na nigeri imyuzure muri ako karere k'intara ya lokoja mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri yishe abantu barenga amajana atatu na mirongo itanu isangangura imirima hamwe n'ivyo abantu batunze muri afurika kandi perezida wa sudani y'ubumanuko salvakire yavuze ko yasabye umukuru w'abarwanya leta riek mashare gusubiza inyuma abasirikare biwe ni nyuma y'amakuru yavuga ko hari intambara zibera mu bice byegereye leta ya yeyi riva ku munsi wa mbere aho bari ijuba bibuka abasize ubuzima mu isanganya ry'indege yahitanye ubuzima bw'abantu mirongo ibiri mu ndwi iheze muri icyo gihugu perezida kire yavuze ko abasirikare ba leta hamwe n'abarwanyi b'umuhari spla ayo batanye mu mitwe iminsi itatu yose mu bice bya leta ya yeyi riva yabwiye abari bakoraniye aho ko yasabye umukuru w'umuhari spla ayo gutegeka abasirikare biwe kudatera abasirikare ba leta ku nyungu z'amahoro perezida kire hamwe na mashari ndetse n'abakuru b'iyindi mihari mu biganiro barasinye icyo bise amasezerano y'amahoro ya nyuma hari mu ndwi iheze ku murwa mukuru wa etiyopiya adizabeba perezida kire yavuze ko ayo masezerano agamije kurangiza intambara yabonse rimwe imaze imyaka itanu muri icyo gihugu
arakoze mugenzi wacu aloyiza dushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi ubu naho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda inama nkenguzamateka y'u rwanda yatanguye ingendo mu turere twose tw'igihugu ihura n'abayobozi hamwe n'abanyagihugu mu rwego rwo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe demokarasi senateri muhongerwa jacqueline aho yari mu karere ka gasabo mu gisagara cya kigali yavuze ko buri gihugu kigira umwihariko wo gutsimbataza demokarasi bidahereye uko ahandi ikorwa inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboye mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa demokarasi sena y'u rwanda yahisemo kuwizihiza imanuka mu turere twose tw'igihugu abagize sena y'u rwanda bavuga ko bari mu turere twose tw'igihugu kuganira n'abaturage uko bumva demokarasi u rwanda rwahisemo ndetse no kubaza abaturage niba bahabwa urubuga ruhagije rwo kuvuga ibibari ku mutima senateri muhangayere jacqueline avuga ko bahisemo kuvuga kuri demokarasi ishingiye ku bibazo binyuranye bya politiki iyi demokarasi hari abasanga igenda igerwaho buhoro buhoro frank habineza umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda green party yavuze ko muri ibi bihe hari intambwe igenda iterwa ya demokarasi mu rwanda twavuga yuko demokarasi itangiye kugenda itanga isura nziza mu rwanda nibwo bwa mbere mu mateka y'u rwanda amashaka atavuga rumwe na leta yashobora kwiyamamaza agatsinda akajya mu nteko ishinga amategeko murabizi yuko inteko ishinga amategeko yari isanzwe irimo imitwe ya politiki imenyerewe kuva mu nzu bacyuho iba ya mitwe ya politiki n'ubundi yari ifatanyije na fpr ku icyenda na kane nibo bari barimo noneho ariko kuri ubu ishyaka ryacu rya demokarasi nako yidukikije mu rwanda rishoboye kwinjira mu nteko ndetse na pesi imbere yuko rishobora kwinjira mu nteko bwa mbere tubona ko ari intambwe nziza yatewe muri iyi wikendi twabonye inkuru nziza mu rwanda bose barishimye bumvise yuko ya politike madamu victoire ingabire ifunguwe ndetse n'umuririmbyi kizito mihigo yafunguwe nayo ni intambwe itewe mu rwanda uyu muyobozi avuga ko hari ibyo kwishimira muri iki gihe ariko akemeza ko hari inzira ikwiye guterwa cyane cyane ibigendanye n'iri hame ryo kwishyura ukizana ndavuga no mu giturage cyari ibibazo umuntu wacu umwe wabaye umukandida mu ishyaka ryacu avuye mu karere ka rutsiro tuvuze yuko bamwirukanye ku kazi hari indi visi perezida wacu mu karere ka rusizi bamwambuye gira inka bamubwira ngo gira muri green party guhinga hari ibindi byahoraga biba muri za nyamasheke abantu bamwe bahohoterwa n'iki ariko ubu ndimo gutanga inzira zifatika ko ibibazo ntabwo wavuga ngo iyo bumvise umuntu ko ari muri opozisiyo abantu bamwe bumva yuko ari umwanzi wa leta kandi muri kwitwara tuvuga ko tutari abanzi ba leta yuko tuvuga rumwe n'ubutegetsi ariko ntabwo twanga igihugu tutanga umurongo utandukanye ibyo noneho bihari bya nzego z'ibanze ziba zihangamira abaturage n'izo ngero ntanze eh, turasaba yuko leta ibikurikirana senateri muhongayire avuga ko kugeza ubu u rwanda rwahisemo demokarasi ishingiye mu gusaranganya ubutegetsi aho ishyaka ryatsinze riha imyanya indi mitwe ya politiki itaratsinze uyu muyobozi avuga ko amahame u rwanda rugenderaho ateganya ko ishyaka ryatsinze amatora ritagomba kurenza imyanya mirongo itanu ku ijana mu bagize guverinoma kandi uyoboye umutwe w'abadepite ntave mu ishyaka rimwe n'irya perezida wa repubulika senateri muhongayire avuga ko ibihugu bya afurika ndetse n'u rwanda bikwiye kwihitiramo uko byayobora demokarasi yabyo u rwanda na afurika niko nanavuga igihe kirageze ko bagomba kugira ijambo ku mibereho yabo y'ubu n'igihe hazaza amahame ya demokarasi ni amwe ariko inzira yo kuya- kubishyira mu bikorwa n'uburyo bishyirwa mu bikorwa ni umwihariko wa buri gihugu bitewe n'amateka yacyo bitewe n'umuco wacyo aho rwose nta gushidikanya nta muntu ugomba kuza kwempoza gushyiraho itegeko ngo nimuyoborwe nk'uko eh, aha n'aha tuyoborwa nimuyoborwe nk'uko aha n'aha tuyobora aho ngaho ni inzira tudas- itazasubira inyuma abaturage si uyu munsi bawubona bate aba ni bamwe baganira n'ijwi rya amerika wo mu mujyi wa kigali demokarasi mu rwanda mbona nta kibazo Ya, nta kibazo gusa nyine ikibazo aba ari imisoro imisoro niyo myinshi ntitubuse kuba twatera imbere cyangwa kuba wakoze kimwe cya gatatu cy'ibyo wakoze byose bakabitwara yarumva nta kintu uba ukora kuvuga ngo rero demokarasi nta- ntabwo ntabwo yagenda neza cyane ibyo byose bikiriho ya urebye mu mu rwanda niba bishoboka ko abantu bose bashobora kwiga bigashoboka ko abantu bashobora kwivuza mba numva ko demokarasi ihari cyane ko umutekano ariyo nkingi ya mbere ituma ibyo byose bigerwaho umunsi mpuzamahanga wa demokarasi wemejwe n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi utangira kwizihizwa mu mwaka ukurikiyeho wa bibiri n'umunani uwo munsi usanzwe wizihizwa tariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa cyenda u rwanda rukaba rwarahisemo insanganyamatsiko igira iti demokarasi u rwanda rwahisemo n'uruhare rw'abanyarwanda mu kuyiteza imbere asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda tuje mu burundi umushikirizamanza kizigenza wa repubulika silvestre nyandwi yaganiriye n'abamenyeshamakuru i bujumbura ejo ku munsi wa mbere yiyamiriza icegeranyo c'abahinga ba onu bavuga ko ubutungane bw'uburundi butigenga mugenzi wacu evariste nziko banyanka yarakurikiranye ico kiganiro muri icyo kiganiro ku bamenyeshamakuru umushikirizamanza kizigenza wa repubulika yashikirije icyatumye icyo kiganiro gitunganya abarundi n'amakungu baribaza ibibazo byinshi ku madosiye y'ubwicanyi bwabaye bukanavugangwa cyane ndetse n'icegeranyo cy'umugwi w'itohoza ku burundi washyizweho n'inama y'agateka ka zina muntu kikaba cyaranebaguye cyane ubutungane bw'uburundi mu kuvuga ko ataco buriko burakora abanditse ico cegeranyo c'ibinyoma baremeza ko icigwa cagizwe ku rwego rw'ubutungane kigaragaza ukutigenga k'urwo rwego kuva kera birangwa no gutegeka abacamanza mu ngingo bafata ivyo ngo bigakorwa n'urwego rutwara igihugu rubicishije ku nama nkuru y'urwego rw'ubutungane ayo madosiye cumi n'ane ashyikirizwa n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika ko amwe aza yarasozerewe ayandi akiriko araburanishwa harimwo iyigandagurwa ry'umumenyeshamakuru christophe nkezabahizi intwazangabo z'ipeta rya generale adolphe nshimirimana na kararuza tanaze umushikirizamanza kizigenza wa repubulika silvestre nyandwi mu kiganiro ku bamenyeshamakuru yabajijwe ku yandi madosi harimwo iz'imangana ry'umumenyeshamakuru jean bigirimana w'ikinyamakuru iwacu hamwe na bwa bwicanyi bwo mu ruhagarika mu ntara ya cibitoke bwahitanye abantu barenga mirongo ibiri silvestre nyandwi yishuye mu majambo akurikira iyo dosiye ntiyubitswe iruguruwe ari nacyo gituma mbere mwebwe abamenyeshamakuru bo muri icyo kinyamakuru iwacu bigeze kuvuga ko bazi ibintu ku by'iyo dosi ariko gushika ubu nta n'umwe arigera agenda gucira agace umushikirizamanza ngo abikorereko murumva yuko na mwebwe mufa kuvuga ibintu rimwe na rimwe mukabivugira ku maradiyo ariko ntimufashe ubutungane kugira ngo itohoza rige- ribeza ryotera imbere si kuri iyo dosiye gusa no ku yindi umuntu wese afite ikintu azi ku idosiye arahamagarirwa gufasha ubushikirizamanza kugira ngo amatohoza ashobore kuba yogenda neza atere imbere hariho rero dosiye ya nyuma ivutse ejo bundi dosiye y'abagandaguye abantu mu ruhagarika iyo dosiye amatohoza yarabaye ariko nk'uko mubizi abakoze icyo cyaha murazi ko baje baturuka mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo amatohoza rero yarakozwe idosiye yarimo gushikirizwa sentare ariko mu nyuma hariho umuntu ubushikirizamanza bwasanze nawe nyene abifisemo uruhara hanyuma biba ngombwa ko nawe nyene ashirwa mu bakurikirana ubu rero uwo muntu nawe nyene ariko arakorwa kw'amatohoza hanyuma mu minsi iza dosiye izoce ishikirizwa sentare kandi twibaza ko atari kera umushikirizamanza kizigenza wa repubulika atanze ico kiganiro mu gihe hari umushingamateka yigenga afise amakenga ku bijanye n'abafungwa abo nabo nabarangije ibiringo vyabo vyo gufungwa batararekurwa kandi n'uwo mushikirizamanza kizigenza wa repubulika aza yarabahaye urupapuro rubasohora mu munyororo umushingamateka fabiano wanjijya nino yatowe mu ntara ya bubanza ibitigiri bimaze gushwabura cane cane ku vy'abanyororo bari mu migwi ibiri hariho abanyororo imanza zabo baditsinze mugabo bagipfunzwe kandi ubutungane bwarabejeje nashoboye kuronka amadosiye y'abantu barekuwe n'ubutungane mugabo bagipfunzwe ni amadosiye ashika mirongo ibiri n'abiri ariko ni benshi ku buryo abari abo mu mpimba gusa namushikirije kandi urutonde rw'abantu cumi na batanu bamaze iminyororo barafunzwe umuriro barawumara mugabo bagipfunzwe aba rero nabo ni benshi cyane bakaba bari mu bo namaze kuronka amadosi abo ntararonka amadosi ashobora kubatanga aba rero nabo muri prison santare ya mpimba gusa mu gihugu hagati nuko bimeze uwo mushingamateka yigenga nta kindi asaba atari uko abo bantu borekurwa bakaja mu buzima busanzwe umukuru w'urwego rw'ubutungane avuga ko ibishikirizwa n'uwo mushingamateka amaze kuvyumva silvestre nyandwi akavuga ko agiye gutohoza n'ibyo bivugwa ari byo ivyo bintu twaravyumvise aho nyakubahwa umushikiranganje yagenda kwitaba inama nshingamateka hari mu ndwi iheze mu nyuma ngo yoba yaranditse n'ikete aho yavuze ido n'idi dosi ku yindi rero turarindiye kuraba iryo kete kugira ngo twihweze ivyo yavuze hama tubihinyuze hanyuma tubikorereko nitwasanga ari vyo turaba icokorwa ku bijanye n'amadosiye aza yarasozerewe muri aya arenga ku icumi umushikirizamanza kizigenza wa repubulika ndashima gushikiriza ingingo zafashwe arungika abamenyeshamakuru mu masentare yaciye izo manza bujumbura evariste nziko banyanga ijwi rya amerika tukiri mu burundi ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu buremeza ko jacques bigirimana umunyepolitiki arongoye umugambwe fnr yitwaye muri ubwo bushikiranganji yemeza ko umunyepolitike agatogwasa yamutwaye amazina n'ibimenyetso by'umugambwe mu gushinga umugambwe fnr amizero y'abarundi terence nahiraja avugira ubwo bushikiranganji avuga ko byose bizokwigwa mu kuvugana n'impande zose kugira haboneke umuti ku neza y'abarundi bose inkuru ya Raymond Zimana nk'uko biboneka ku makete yo kuwa cumi na gatatu kwezi kw'icyenda bibiri na cumi n'umunani bikemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo mu gihugu hagati umugambwe FNL userukiwe n'umunyamabanga mukuru Jeanne Ndemubandi warandikiye umushikiranganji w'intwaro yo mu gihugu hagati aho wakana kwibwa ibimenyetso n'izina ry'uwo mugambwe muri iryo kete abarongoye FNL bemeza ko FNL amizero y'abarundi yatangujwe na Agathon Rwasa ibatwaye izina kuko arivyo bakoresha mu kuramukanya ikindi bavuga ni bijanye n'ibendera hamwe n'amategeko asa uyu mugambwe ugasaba ko ababijejwe bo kwisunga urupapuro rw'inzira ruheruka gutegwa k'umukono rubuza ko haba imigambwe yitiranwa kuko ivyabaye vyajese mu gihe mu gihugu hari ibibazo mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati baremeza ko iryo kete baribonye Terence Nahiraje avugira ubwo bushikiranganje yemeza ko atakibazo kibura inyishu ko ubushikiranganje avugira buzoshira imbere kuvugana n'impande zose naho yemeza ko hari n'abandi bavuga ko Gwasagato yakoresheje ivyabo mu gushinga umugambwe ubushikiranganji ni umuvyeyi w'imigambwe yose iyo habaye ikibazo umuntu afata umwanya wo kwihweza ico kibazo tuzoheza turabe mbega ayo madosiye y'umurwasiye yashinze koko birasa n'ibi bavuga bati baturenganije turabe ko atamazina ry'abandi yoba yatwaye canke atabindi bintu vyoba bivuze ko tuba tubibonye tuze turavugana n'ababije ingene vyogenda nimba hari ivyokosorwa bikosorwe dusanze ibirego bidafashe bubahirizwe nk'abandi ariko umenga saba gusa ndagira ngo gukora ubumenyi bwawe n'abandi kudaraba baza baravuga ibintu byabo birimwo hazoba kwihweza iyo dosiye y'umugambi honorable gwasaba gushinga habe kwihweza ibirego vya Jacques Bigirimana nabo bandi basoza batanze ibirego usanze koko hari amatati turaba ingene umuti woboneka kuko nta kibazo kitagira inyishu abajije kubijanye n'amazina y'umugambwe mushasha ko hatazoba kwitiranwa na FNL yahahora irongowe na Jacques Bigirimana Agaton Rwasa aravuga ubutandukane buhari akemeza ko abitwaye ivyo bavuga atafatiro bifise nta konfuziyo ishobora kubaho ntibyitiranwa bariya bitwa force nationale de liberation twebwe twitwa front national pour la liberté ibyo ni ibintu bitandukanye cyane rwose kimwe hari abashaka kwibaza ati indome zirasa mugabo urabizi yuko indome zigize ururimi ntizongerekana kubera havutse uyu canke havutse uriya ziguma ari za zindi mugabo uko uzipanga ukuramwo amajambo ibihumbi n'ibihumbi kiretse abo baba bashatse kuvyitwaza kugira ngo badindize ibintu canke baburizemwo mugabo ivyo navyo nibaza yuko nabo nyene barakeneye yuko umwuka wa politike umera neza gusumba uko vyahora nibaza yuko ivyo batoza kuja mu ngorane nka bene izo zoba ari impari zitagira ico zishobora gushikako nabo ijwi rya amerika ryifuje kumenya aho ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati buzohera inyishu umushingamateka agatonda ugwasa ku bijanye n'iyemererwa ry'umugambwe arongoye terance nahiraje anatanga ikiringo nyezina asaba abasavye gutenyenya akabizeza ko naho hoba hari ibibazo bizotorerwa umuti umwanya uwo ari wo wose abarundi barafise kuja hamwe bagashinga umugabo canke ishirahamwe bakabisaba iyo babisavye rero biracakanyuka canke bigateba bivanye n'ingene hari bigenda birakosoka muri iyo dosiye kumbe bitameze neza gusaba umuntu arasaba akarindira akaba umwanya kugira wo kwihweza hanyuma se bavuga ngo ikiri iki canke kiriya giheze ngo ntaho bacemera umuntu kandi n'abandi bashobora umugabo bakabisaba nibaza yuko umuntu wese arihangana tuzogenda turavugana nabo reka twihweze amadosiye yabo nabo bitwaye turabe ibirimo dusanze harimo ingorane tuzoganira na bene ivyo mbere yo gutora umuti urama atakuryanisha abarundi umushingamateka gatondo rwasa yatowe mu runana mizero y'abarundi nk'uwigenga yashikanye ibisabwa mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati kugira umugambwe wemererwe gukorera ku mugaragaro ku wa cumi na kane ukwezi kw'icenda bibiri na cumi n'umunani ni mu gihe yari yatunganije inama yo gushinga no kwemeza amategeko agenga umugambwe fnl amizero y'abarundi ku wa cumi na kabiri ukwezi kw'icenda bibiri na cumi n'umunani umugambwe avuga ko ashinze kugira azahiganwe mu matora ya bibiri na mirongo ibiri kuko ubwirizwa shingiro rishasha ritemera inani z'abigenga i bujumbura remonze imana ijwi rya amerika abantu bahunga uru ruhagarara ruri mu turere tubamwo abantu bavuga ururimi rw'icongereza muri kameruni bose babanza gusakwa cane kugira bemererwe kwinjira mu duce tubamwo abantu bavuga igifaransa ivyo bikurikiye ibivugwa n'ubutegetsi yuko benshi mu bagwanya leta bagerageza kwinjirana ibigwanisho muri utwo duce ni inkuru ya moki edwin kinzeka ari boya muri kameruni mu majwi ya Placide Magambo ariko yimenyereza umwuga w'ubumenyeshamakuru hano ku iradiyo ijwi ry'Amerika.
Nibura bisi zisaga mirongo itatu zitwara abantu buri munsi ziva mu mujyi wa Boya uherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Kameruni zerekeza mu mijyi ya Douala na Yaounde. Ariko izo bisi ntiziba zihagije kuko abenshi basigara muri uwo mujyi utuwe n'abantu bavuga icyongereza bategereje izindi modoka zabafasha guhunga ako gace. Ibiciro by'izo modoka zitwara abantu byakubwe kabiri bivanwa ku madolari umunani ku muntu bigezwa ku madolari cumi n'atandatu umwe mu bahunga ni umugore w'umunyemari philomene maroke avuga ko yageze mu mujyi wa yawunde ku wa gatandatu amaze gusakwa inshuro zigera kuri zirindwi mu rugendo rwe ubwo kandi ni nako umwana we w'amezi abiri yasakwaga nawe guverineri w'intara ituwe n'abaturage bavuga ururimi rw'icyongereza bwana bernard okariya birayi yiyemeje gukoma imbere izo ngendo z'abaturage bahunga intara ayobora batinya ibitero bakeka ko byazagabwa n'ingabo za leta bigambiriye udutsiko tw'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi hakekwa ko izo nyeshyamba zaba zigamije gutobera leta muri gahunda yateguye y'amatora ya perezida wa repubulika ateganyijwe ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi guverineri birayi aragira ati
hari amakuru y'ibinyoma acicikana avuga ko ingabo za leta zaba ziteganya kugaba ibitero ibyo si byo nta bitero by'ingabo biteganijwe ingabo zibereyeho kurinda abaturage n'ibyabo abo bahunga ingo zabo ntibafungura amaso bitegereze neza hano nta bitanda nta n'ibindi bikoresho ese koko nk'aba baba bajya hehe oya twifuza ko baguma mu mago yabo
guverineri w'intara iherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwana de ben chofo nawe avuga ko abaturage be babarirwa mu bihumbi birirwa bahunga avuga kandi ko abasirikari batahuye intwaro zari zihishe mu mitwaro y'abahungiraga mu duce tw'abavuga ururimi rw'igifaransa guverineri chofo arasaba buri wese uhunga agashishoza akareba neza niba nta ntwaro yaba ihishe mu mitwaro ye aho agira ati
nifuzaga kubahamagarira ko barushaho kunganira inzego zishinzwe umutekano bakazitungira agatoki abifuza gutobera inzego z'umutekano maze twese hamwe tugafatanya mu rugamba rwo kugarura buri kintu cyose ku murongo
ayo makimbirane yatangiye mu kwezi kwa cumi na kumwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubwo abarimu n'abanyamategeko bakomoka mu duce tw'abakoresha ururimi rw'icyongereza bivumbagatanyaga bavuga ko barambiwe guhatirwa gukoresha ururimi rw'igifaransa inyeshyamba zirwanya leta zahise zifatiraho zishoza intambara zisaba ubwigenge bw'intara y'abakoresha ururimi rw'icyongereza zikiyomora kuri leta ya kameruni igihugu gishya cyigenga cyifuzwa n'inyeshyamba ngo kizitwa leta ya ambazonia mu butumwa zinyuza ku mbuga nkoranyambaga inyeshyamba zarahiye ko zizatobera leta muri gahunda y'amatora ya perezida wa repubulika ateganyijwe mu kwezi gutaha kandi ko zizibasira uturere dutuwe n'abavuga ururimi rw'icyongereza umuryango w'abibumbye uvuga ko abantu bagera kuri magana atatu ubariyemo n'abapolisi n'abasirikari ijana na mirongo itatu bamaze guhitanwa n'ayo makimbirane kandi ababarirwa mu magana bamaze guhungira mu duce tw'abavuga igifaransa naho ababarirwa mu bihumbi makumyabiri bambutse umupaka bahungira muri nigeria
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu ntumbero yo kuremesha abanyagihugu mu gihugu cya korea ya ruguru hamwe no mu guhagarika porogaramu yacu y'ibigwanisho ruhonyanda inama mpuzamakungu ijejwe umutekano n'amahoro ku isi mu mwaka uheze yarafashe icyemezo inimero kabiri gatatu indwi gatanu gifatira ibihano igihugu cya korea ya ruguru leta z'ubumwe z'amerika zariyemeje gushyira mu ngiro icyo cyemezo nk'uko sekreteri wa departema ya leta y'amerika mike pompeo yabishikirije ku igenekezo rya mirongo ibiri y'ukwezi kw'indwi agira ati ibihugu biri mu nama mpuzamakungu ijejwe umutekano n'amahoro ku isi hamwe n'ibindi bihugu byose bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu byarumvikanye ku ngingo yo gushyira mu ngiro ibyo bihano byafatiwe igihugu cya korea ya ruguru kandi turizeye ko ibyo bihugu bizobandanya kubahiriza ibyo bihano ku igenekezo rya mirongo irindwi na rimwe ry'ukwezi k'umunani ubushikiranganji bwa leta zunze ubumwe za amerika bujejwe ikigega bwarafatiye ibihano amasosiyete abiri yo mu gihugu cy'uburusiya atwara ibitaro bimaze guhingurwa mu gihugu cya korea ya ruguru hamwe n'ayandi masosiyete atandatu akorana n'ayo masosiyete uko ari abiri ivyo bihano bijanye n'itegeko ryafashwe na leta ya amerika inomero rimwe gatatu umunani rimwe zero ku igenekerezo rya mirongo irindwi na rimwe ry'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi rifatira ibihano abantu ku gatwe kabo bafise uruhara mu gutwara ibitoro bihinguye mu gihugu ca korea ya ruguru bakoresheje ubwato bwo mu gihugu ca korea ya ruguru kuko ivyo biteko biri n'icemezo cafashwe n'inama mpuzamakungu ijejwe umutekano ayo masosiyete yo mu gihugu cy'uburusiya yafatiwe ibihano ni primorie maritime logistics company ltd hamwe na guzon shipping company llc yose akaba akorera ku kivuko cyo mu gihugu cy'uburusiya vladivostok bumwe mu bwato bwo mu gihugu cy'uburusiya bwafatiwe ibihano ni ubwato bwitwa patriot bwatwaye ibitoro kabiri mu gihugu cya korea ya ruguru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani guhanahana ibidandazwa hagati y'ubwato bw'abikorera hamwe n'ubwato bw'igihugu cya korea ya ruguru bivuye mu gihugu cy'uburusiya canke mu kindi gihugu bikagurishwa mu gihugu cya korea ya ruguru birabujijwe hisunzwe ico cemezo c'inama mpuzamakungu ijeje umutekano kandi birahanwa hisunzwe itegeko ryo muri leta zunze ubumwe za amerika nk'uko sekreteri wa departema ya leta amerika mike pompeo yabishikirije
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo turabashimiye mwese mwaduteze amatwi dushimira n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma kuri mikoro mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.